ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru bateguriye perezida w'u rwanda paul kagame yasabye urubyiruko guhitamo kuba ibihangange no guteza imbere umugabane wa afurika rukomokamo You know, the whole idea of being a giant, among other things, is a matter of choice. You've got to decide. You've got to make that choice.
yabivugiye i kigali kuri iki cyumweru atangiza iserukiramuco nyafurika ryiswe giant of africa mu burundi abanyamurenge bibutse kuri iki cyumweru imyaka cumi n'icyenda ishize bamwe muri bo bari mu nkambi ya gatumba bishwe tuzongera tubikore no ku nshuro ya makumyabiri kuzogeza ubutabera bubonetse nobel rubibi warokokiye mu nkambi ya gatumba abasirikare bahiritse ubutegetsi muri nigeri batangaje umugambi bafite wo gukurikirana mu nkiko uwo bavanyeho perezida muhammed bazum ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na temistokle mutijima intumwa ziturutse muri nigeria kuri uyu wa gatandatu zahuye n'agatsiko ka gisirikare kahiritse ubutegetsi muri nigeri mu kwezi gushize ibitangazamakuru byo muri nigeri bivuga ko umukuru w'ako gatsiko general abudurahamane ciyani na bwana ali mahama lamine zeyin minisitiri w'intebe washyizweho n'abahiritse ubutegetsi bombi bahuye n'itsinda ry'abayobozi b'idini ya isilamu riyobowe na shehe abudurahi balarau umukuru w'umuryango izara sarafiste muri nigeria perezida wa nigeria bora tinubu yemereye izo ntumwa ko zakora ubuhuza perezida tinubu ni nawe uyoboye muri iki gihe umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika ecowas wakangishije gukoresha ingufu za gisirikare niba abasirikare bahiritse ubutegetsi badasubijeho perezida mohamed bazum wahiritswe n'abashinzwe kumurinda mu mpera z'ukwezi gushize imwe mu isoko za hafi y'iri tsinda yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko izi ntumwa z'abategetsi mu idini zizeye guhosha umwuka mubi hagati ya nigeria n'abayoboye agatsiko kahiritse ubutegetsi muri nigeri ecowas yemeje yoherezwa muri nigeri ry'umutwe w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo ariko haracyari icyizere ko ikibazo cyakemurwa mu nzira y'amahoro i roma mu butaliyani kuri iki cyumweru papa francisco umushumba wa kiliziya gatolika yagaragaje ko atewe akababaro n'abimukira mirongo ine n'umwe bikekwa ko bapfuye mu cyumweru gishize ubwo ubwato barimo bwarohamaga mu nyanja ya mediterane umushumba wa kiliziya gatolika yagereranyije iri rohama n'igikomere kinini ku kiremwa muntu ahamagarira ko hashyirwaho ingufu za politiki n'iza diporomasi mu rwego rwo gukumira imfu nk'izi mu nyanja ya mediterane inyanja ya mediterane ifatwa nk'imwe mu nzira z'abimukira ziteje akaga kurusha izindi ku isi umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira uvuga ko abantu barenga ibihumbi makumyabiri na bibiri bamaze gupfira muri aya mazi cyangwa kuhazimirira kuva mu ibihumbi bibiri na cumi n'ine kugeza ubu mu ijambo rye kuri iki cyumweru kandi papa francisco yasenze asabira amahoro ibihugu bya kameruni ukraine ndetse n'abagizweho ingaruka n'inkongi z'umuriro ku kirwa cya maui muri hawaii muri leta zunze ubumwe za amerika abantu mirongo cyenda na batatu nibo bimaze kumenyekana ko bahitanywe n'inkongi z'imiriro zibasiye umujyi w'agatangaza ku kirwa cya maui muri leta ya hawaii ho muri leta zunze ubumwe za amerika zikaba zibaye inkongi za mbere zihitanye abantu benshi muri amerika kuva imyaka ijana ishize imibare mishya y'abazize inkongi yatangajwe n'abategetsi irarutiye abagera kuri mirongo inani na batanu bahitanywe n'inkongi y'umuriro mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu majyaruguru ya california imyaka ijana mbere yaho ni ukuvuga mu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani inkongi y'umuriro yiswe croketi yadutse mu karere kari karazahajwe n'amapfa mu majyaruguru ya minnesota itwika amazu abarirwa mu bihumbi inahitana ababarirwa mu magana nibura izindi nkongi ebyiri z'umuriro zaradutse muri mawi ariko nta bantu biratangazwa ko zahitanye imwe yadutse mu gace ka kiyeyi no mu misozi miremire mu giturage kizwi nka apu kantri inkongi ya kane yadutse ku mugoroba wo kuwa gatanu mu giturage cya kanapari mu burengerazuba bwa mawi ariko abategetsi bavuze ko abashinzwe kuzimya inkongi bayizimije imibare mishya y'abapfuye yatangajwe kuri uyu wa gatandatu ubwo abashinzwe ubutabazi bo ku rwego rw'igihugu bari bakomeje gushakisha abahaburiye ubuzima bashakira munsi y'ibisigazwa by'inzu zakongotse bifashishije amashoka n'imbwa zibasha kureha ahari umubiri w'umuntu
urakoze temistokle mutijima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu ve akadomo com no ku mbuga za youtube facebook na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'u rwanda paul kagame yasabye urubyiruko guhitamo kuba ibihangange no guteza imbere umugabane wa afurika rukomokamo yabivugiye i kigali kuri iki cyumweru atangiza iserukiramuco nyafurika ryiswe giants of africa rirahuriza hamwe urubyiruko rurenga magana abiri na mirongo itanu rwaturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika temistokle mutijima ni iserukiramuco ritegurwa n'umuryango Giants of Africa usanzwe ufasha urubyiruko rwo mu bihugu cumi na bitandatu byo ku mugabane wa afurika kugaragaza no kuzamura impano zarwo ibyo bigakorwa binyuze mu mukino wa basketball ubwo yafunguraga iri serukiramuco kuri iki cyumweru perezida paul kagame w'u rwanda yavuze ko urubyiruko rwa afurika rudakwiye guhora rwibutswa ko ari ibihangange ahubwo ari amahitamo yarwo kugaragaza ubwo buhangange rwifitemo Africa is a giant.
afurika ni igihangange
Africans are giants.
abanyafurika ni ibihangange But surely it's time. We don't need ariko mu by'ukuri to keep nicyo gihe being ntabwo reminded dukwiriye guhora tubyibutswa to know it.
tugomba kubimenya tukabyakira tukaba koko ibihangange The giants.
kuri byo kandi dukwiriye kuba byo intego yo kuba igihangange mu bindi The whole idea of Ni being a amahitamo.
giant, mugomba gufata uwo mwanzuro mugakora ayo mahitamo you've got to decide. You've got to make that choice.
iserukiramuco Giants of Africa ririmo kubera mu Rwanda ryahuriranye n'isabukuru y'imyaka makumyabiri umuryango Giants of Africa utegura bene aya maserukiramuco umaze ushinzwe Bwana Masai Ujiri washinze uyu muryango yibukije uru rubyiruko ko ari rwo hazaza h'umugabane wa Afurika I know we're celebrating.
ndabizi ko 20 turimo years.
kwizihiza imyaka makumyabiri ariko buri gihe iyo nganira n'umuyobozi ufite icyerekezo nka nyakubahwa kagame buri gihe tuganira ku yindi myaka makumyabiri iri imbere tuganira ku hazaza ni nacyo turimo gushaka hano uru rubyiruko uru mubona hano ni rwo hazaza ha afurika niko kuri
Yes.
iserukiramuco Giants of Africa riramara iminsi irindwi ribera mu Rwanda muri icyo gihe kingana n'icyumweru uru rubyiruko ruturutse hirya no hino mu bihugu bya afurika ruraba ruhabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru n'inzobere mu mukino wa basketball hagamijwe kubakarishya muri uyu mukino uretse uru rubyiruko iri serukiramuco ryanitabiriwe n'ibihangange muri muzika birimo n'umunyatanzania diamond platinums abashinze umuryango Giants of Africa bavuga ko mu myaka makumyabiri umaze ushinzwe umaze gutoza no kuzamura impano z'abana bakina umukino wa basketball bagera ku bihumbi mirongo ine baturuka mu bihugu cumi na birindwi bya afurika temistokle mutijima ijwi rya amerika
urakoze temistokle mutijima mu burundi abanyamurenge bibutse kuri iki cyumweru imyaka cumi n'icyenda ishize bamwe muri bo bari mu nkambi ya gatumba bishwe mu ijoro ryo ku itariki ya cumi n'eshatu nibwo igitero cyagabwe gihitana abarenga ijana na mirongo itanu abandi barenga ijana barakomereka umuhango wabereye i bujumbura nobel rubibi yari mu barokotse navuganye nawe ambwira ibyo yibuka kuri icyo gitero hari ku mugoroba dukina akabumbu ah, turangiza gukina akabumbu tuja mu nkambi nk'ibisanzwe turoga turarya tumaze gufungura turatarama hanze nk'ibisanzwe twari dutaramye turi abahungu batatu n'abakobwa batatu dutaramanye nabo tuganira ibisanzwe hanyuma haja kuza undi umusore nawe yari umugabo wubatse ari n'umucuranzi araza atangira gucuranga ikidari cyiwe aratubwira ngo ibyo murimwo ni mubivemo ducurange turirimbe duhindura icyo kiganiro kwa turimwo turatangira turaririmba umwanya mutoya jewe mbanza gusubira inyuma nja kureba mukuru wanje yaravuye gujumbura yaragwajije umwana wiwe mubaza uko bimeze arambwira ngo umwana ari aho ngaho ambwira ko uko ejo azosubirayo nawe ati "Se kubera ko utaretse nanone ugumeyo kubera kuko ndi hano arambwira ati ejo mu gatondo uzi ko tubwire ya ikanisa rya burakeye kandi nawe ni umucuranzi bari abacuranzi nyine bombi amfotonari nyine bombi bitabye imana uwo munsi gusubira aho abacu bari bari turakomeza turaririmba hanyuma turava tuje kuryama igihe cyo kuryama kigeze niho igitero cyagabwe wari umusore w'imyaka makumyabiri n'icyo wibuka ejo ubwanje nari mfashe musitike nijiyemo numva baratangiye bararashe bararashe mu kanya bashyiramo pose numva umwe aravuze ngo reka tubarase nta kintu bafite ni ukubarongera kandi umugambi wabo bararasa ubwo batangira no kumena esanse ku mashitingi bavuga ati abo tudafashe isasu izo ari zo zose ntibakira uno muriro kubera ko umugambi wacu ni ukubarangiza bose ni uko aho twari turyamanye aho ngaho bahise barasamwo babiri umwe arapfa uwundi hakomeretse babiri sori uwundi apfira aho ngaho ku gitanda twari turyamye jewe narahagurutse mpagaze mu muryango mpura n'undi mudamu wari uvuye mu yindi shitingi nawe ahita agwa mu maguru yanjye baramurasa barapfuye uwo twari turyamanye yari umwana wiwe ariko arahari n'ubu nyine yarakomeretse bamurashe mu nda turasohoka dushushanyura ishitingi dushushanyura ishitingi aho nyine twari duhagaze ku ishitingi bateye guruneti niyo yamfashe mu bitugu ariko ntabwo byari garave kompare ku bandi nyine ukuntu bari bameze n'abashe gutwara uwo mwana turagenda turusha mu kinogo cyari kiri inyuma y'amashitingi tukiryamamwo ngo tukivemo tuvuze ko dutekereje ko bashobora kuhadusanga mpura na muramu wanje ahetse umwana wa mukuru wanje uwo barashe nakubwiye w'umucuranzi hanyuma mbona wa mwana afite amaraso ndamubaza se umwana nawe bamurashe arambwira ngo ya ni amaraso ya se ariko ngo turebe umwana usanga nawe bamurashe mu nda so nawe twamujyanye hamwe n'abandi tumaze kuva aho ngaho twinjira mu mazu baduheza imyenda kubera ko jewe numvaga mfite imbaraga turagaruka mu nkambi gufata abantu bashobora kuba bakomeretse tubashyira mu mabasi tubajyana i bujumbura janamo nyine n'uwo mwana wa mukuru waje amfoshoni nawe yaje kwitaba imana muri make ni uko niko narokotse hariya mu gatumba nobere rubibi hashize imyaka cumi n'icyenda uragerageza kwibuka ibyabaye muri iryo joro abapfuye n'abarokotse abagifite ibyo bikomere ku mubiri no ku mutima uyu munsi mwibuka mwatekereje iki kuba na n'ubu butabera nta bwabonetse
icyo dutekereza kuri uno munsi ni uko amahanga asa n'aho tureba atatwumva tugifite abana bagendana ibikomeri bishyuwe ababyeyi babo ababyeyi biciwe abana kandi ababikoze bahari bagenda dukomeza dusaba ubutabera kubafata bakabacira imanza kuko niwo muti twumva ushobora gukiza ibikomeri by'imfubyi dufite tuzongera tubikore no ku inshuro ya makumyabiri kuzogeza ubutabera bubonetse nobene rubibi warokokiye mu nkambi ya gatumba mu mwaka bibiri na kane ndagushimiye ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abasirikare bahiritse ubutegetsi muri nigeri batangaje umugambi bafite wo gukurikirana mu nkiko bubavanyeho perezida mohamed bazoum baramushinja ubugambanyi no kubangamira umutekano w'igihugu umuganga we wamusuye kuri iki cyumweru yatangaje ko perezida bazoum atacitse intege n'ubwo bwose afungiwe ahantu habi muganga we yamugejejeho imiti n'ibiribwa ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human right watch rirasaba abasirikare bahiritse ubutegetsi kubungabunga umutekano wa perezida mohamed bazoum umuryango we n'abandi b'ibyegera bye karine kaneza na turiya ni icyegera cy'ushinzwe afurika muri iryo shyirahamwe navuganye nawe ambwira amakuru bafite ku mibereho ya perezida bazoum amakuru dufise ni uko nk'uko twabishikirije muri komunike yacu ni uko perezida bazoum n'umuryango wiwe umupfasoni wiwe umuhungu n'abandi baba bari kumwe nawe badafise icyo twita elegitirisite umucanwa kuva itariki zine nta bantu bamubona ntara abagenzi bahora baza kumuremesha no kumuramutsa ntibagishobora kuza abana biwe barashoboye kudushikiriza ko n'imiryango y'aho yugariwe bashize ko ibintu by'amashene atawegera aho bamufatiye baratubwira ko umwana wiwe w'umuhungu afise ingorane z'umutima agwaye turongera turamenya yuko umuganga wiwe n'umuavoka batarashobora kumubona kuva izo tariki zine ko rero hari abantu babangamiwe baranatubwira yuko n'abandi bari muri guverinoma yiwe batazi neza aho bafungiwe rero si perezida bazungu gusa n'umuryango wiwe mugabo hariho n'abandi n'abandi bafunzwe batazi neza aho baba bari hariho nk'umugenzi w'umwe yatubwiye ati ibibateye ibibazo ni uko amagara ya perezida bazungu uyu mupfasoni nawe wiwe ashobora kubandanya abangamirwa barongera baratubwira bati kandi twebwe tuba mu gihugu no muri kominote ibintu nk'ibyo bidutera amakenga kuko turi abantu bashima kandi bishimikiza kuri respect dignite y'umuryango none mwaba mwarashoboye kuvugana n'abasirikare bamukuye ku butegetsi niba se mwaravuganye n'iki mwabasabye ubu ntiturashobora kuvugana nabo nkumbure bizoba mu minsi mu minsi iri imbere mugabo gikuru nk'uko twabyanditse ni uko tubasaba gufata aka kwishimikiza kubandanya tubasaba yuko bemerera abashinzwe agateka ka zina muntu ushobora gushikira perezida bazuma n'abandi bafunzwe bandi n'umuryango wabo tubasaba yuko abagwaye baba umuhungu wa perezida bazuma n'abandi bashobora kuba basinzikajwe na detensiyo barimo bashobore kuronka kuvugwa bashobore kuronka no kumenya icyo boba bafatiwe babatwara imbere y'amajuridikisiyo kugira bashobore kumenya ibirego no kwiregura tukongera tukabasaba yuko ama institution international na regional ari bihuye utwara araba agateka ka zina muntu mu bihugu byose aba komisiyo afurikene de droit de l'homme et de peuple n'izindi aba komisiyo nasiyonale nigeriyene ishinzwe guharanira agateka ka zina muntu bashobore gushikira umuryango wa bazuru n'abandi bose boba bafunzwe kuba ingabo za sedeyawo ziri mu myiteguro yo kujya kumusubiza ku butegetsi bazamusubizaho bate kandi akiri ingwate twebwe nka human rights watch nta nta position dufata mu bibazo bijyanye no gukoresha ingufu ariko icyo twama twamira twama dusaba baba abalideri b'ibihugu cyangwa n'iyindi migwi yose ni uko agateka kazina muntu k'umusivile wose kubahirizwa kandi ibyo baba bategura byose bashimikize kwitwararika ubuzima na sekirite y'umunigeriya aho ari hose karine kaneza naturiya ikegera cy'ushinzwe afurika mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human rights watch ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane urubuga rw'imikino y'irushanwa ry'uburundi ry'umupira w'amaguru rizatangira mu mpera z'iki cyumweru dutangiye ikipe ya egre noir niyo izaserukira uburundi mu mikino ya afurika kandi ikavuga ko yiteguye guhangana haba mu marushanwa yo mu burundi no ku bugabane wa afurika ntiziratunga imana imyiteguro isa n'igeze ku musozo mu migwi nka yose y'uburundi uko ari cumi n'itandatu yiteguriye gukina ihiganwa ry'uburundi mu mupira w'amaguru uno mwaka mu mugwi wa egre noir watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo gukina inkino za afurika bamenyesha ko biteguye bihagije vivye bahati umenyereza afise uburambe muri ako kazi yaciye no mu gihugu ca tanzania mu mugwi wa azam ubamenyereza egre noir amenyesha ko abarongoye umugwi babahaye ibyankenerwa byose kugira bitegure neza amenyesha ko bagiye guhangana haba mu burundi no mu makungu ndabyo ukuntu twatanguye kwitegura twararonse amahirwe abategetsi baduha uburyo tukaja hanze y'igihugu bijya bituma abakinnyi mu mutwe hamera neza baba bafite konsantarasiyo nziza rero ibyo twatanguriye ko byari byiza gushika ku nuvuga mu mpera za presizone byari byiza cyo turonga n'amahirwe yo kuronga amaci amikale imwe ya musongati bigenda neza turonka na super coupe muhira nayo nyene tuvyifatamo neza turonka ugundi rukino ngo bandimwe n'umugwi novuga ni uri hafi yacu Tigre Noir nawo nyene wagenze neza novuga ni muri camake byonye vyaragenze neza aho titeguye mu mupira w'iki gihe na kigenda rero abategetsi baraduhaye uburyo novuga ni turabishima uwo mumenyereza arizera kandi ko bazorengana intambwe ya mbere ibisigaye bigoye cyane mu migwi yo mu burundi arabye urwaruka afise n'ingene biteguye ngo bagiye kwitanga kugira barabe ko boshikana mu matsinda n'ahari akazi katoroshe amenyesha ko ibyo abandi bakora nabo ataco babuza kubishikako ihangiro dufise si uko twova mu gice cya mbere turizeye yuko tuzogira byiza turenganye igice cya mbere n'uwashaka imana iduhaye ubushobozi tuzoje no mu matsinda kuko ni ibintu abarundi bifuza cyane turifuza cyane ko twobona n'umugwi umwe mu burundi woshika mu matsinda bisaba ko dukora nibyo kwizana ni ugukora dukoze ndazi ko dukoze neza n'umutima umwe ibintu byose birashoboka kuko n'abantu n'abajya bajya mu matsinda si ukuvuga ko ari bafise byiza kudusumba oya hageze turabe ibyo tuzogira kugira duhe abarundi umunezero biteganijwe ko egire noir itana mu mitwe na hey el arab yo muri sudani igerekezo ya cumi n'icyenda za kuno kwezi ku kibuga cya benjamin mukapa i dar es salaam muri tanzania kubera kugeza ubu uburundi ata kibuga cyemerewe kwakira inkino mpuzamakungu bufise ikibuga cyitiriwe intwari kiriko kirubakwa bikaba bitekanijwe ko kirangira mu kwezi kwa cumi amakuru ava muri egire noir atumenyesha ko uwo mugwi wo muri sudani ushobora kutitabira urwo rukino kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri icyo gihugu bikaramuka bigenza uko egrenwa izoca itana mu mitwe na stade marie yo muri mari ku ntambwe igira kabiri uzotsinda ace yinjira mu nkino z'amatsinda n'iyindi migwi yo mu burundi iri kwiritegurira ihiganwa ryimirije interstar kuri uno w'imana yatsinze karonda yo muri congo igitsindo kimwe ku busa nayo mesaje ngozi ku kibuga cyayo mu ntara ya ngozi yanganije na mukura victory sport erwazir yo mu rwanda ubusa ku bundi umupira w'amaguru kandi mu gisata c'abakobwa mu nkino za sekafa ziriko zirabera mu buganda zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo buja queens yaserukiye uburundi yatsinze umugwi wo muri ethiopia igitsindo kimwe ku busa ku munsi w'ejo mu rukino rwa kabiri buja queens izotana mu mitwe na kampala queens desire atungimana kigali ijwi rya amerika mu irushanwa ryo guharanira igikombe kiruta ibindi mu rwanda kizwi nka super cup ikipe ya rayon sport niyo yegukanye igikombe itsinze aprfc ibitego bitatu ku busa ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ukinaguha abagukunda umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiye imana
Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Un saut profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. congolais. Maintenant je vais parler comme un frère, un Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande. Le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant, il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande, la paix, le souffle du monde. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour changer la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger les humains. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang.